Izwi ya radiyo izwi ry'amerika ivuga i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na fide niyongabo afatanyije nanjye ernest ugeziwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu umutekano w'igifu nicyo kintu cyane tuzareba mu kwezi kwa cyenda ko tukuraho iriya tegeko ribuza abaturage guhinga ibyo bifuza abaturage bakagira uburenganzira icya kabiri nicyo kijyanye n'ubuhinzi ni ubutaka abanyarwanda tubasubiza ubutaka bwabo ndetse dukureho n'umusoro w'ubutaka
uwo ni frank habineza umukandida w'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije mu rwanda avuga ko akimara gutorwa azakuraho ikori ry'ubutaka abanyagihugu bakwa na leta yari mu karere ka kirehe mu ntara y'ubuseruko bw'igihugu leta y'amerika yafatiye uno munsi wa mbere ibihano abanyayirani n'imigwi icumi n'amashyirahamwe cumi n'umunani zagiriza ko bafasha umugambi werekeye misile balisitike w'igihugu cya Iran hamwe no kugira uruhara mu masezerano yerekeye ibigwanisho
naho umunyamategeko w'umudage Ulrich Weber yatangaje raporo nshya ku kibazo cy'ihohoterwa muri kiliziya gatolika iyo raporo ivuga ko abana b'abahungu barenga magana atanu bakorewe ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina mu budage hagati y'imyaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu n'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda n'ibiri
Burkina Faso na Cote d'Ivoire ibihugu bibiri bigeramiwe n'ibitero by'iterabwoba bishaka uh, kurwaniriza hamwe iterabwoba
uyu munsi kandi afurika y'epfo yizihije isabukuru y'imyaka mirongo icyenda n'icyenda y'amavuko y'umukambwe Nelson Mandela abaturage bitabiriye ibikorwa by'urukundo bafasha abatishoboye mu eh, gihe kingana n'isaha n'iminota irindwi cyangwa se iminota mirongo itandatu n'irindwi
dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yagirije uno munsi wa kabiri abademokarate n'abarepubulika bakeyi ni mu nyuma y'uko akigoro ka nyuma k'abarepubulika ko gutunganya gushasha uburyo abanyamerika bivuza kananiwe kugira icyo gashikako mu byo yanditse ku rubuga twitter uno munsi wa kabiri perezida trump yahayagije akigoro k'abarepubulika batari bake ko gutunganya gushasha uburyo abanyamerika bivuza yamenyesheje ko yifuza ko itegeko ritunganya ukugenda abanyamerika bivuza rihari muri iki gihe rizwi ku izina rya obama care risambuka yabaye inshuro igira kabiri integuro y'itegeko ritunganya gushasha uburyo abanyamerika bivuza yatunganijwe n'abarepubulika ataco ishikako mu kiringo c'amezi abiri perezida trump yasabye inshuro zitari nke gukuraho no gusubiriza itegeko rihasanzwe ritegekanya uburyo abanyamerika bivuza
twerekeje no mu gihugu cy'ubudage umunyamategeko w'umudage Ulrich Weber yatangaje raporo nshya ku kibazo cy'ihohoterwa muri kiliziya gatolika iyo raporo ivuga ko abana b'abahungu barenga magana atanu bakorewe ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina mu budage hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'itanu n'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda n'ibiri kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyi mpuguke Weber yatangiye iperereza kuri korali ya Doms Pasten imwe mu makorali azwi cyane ku isi aha yasanze abahungu magana atanu mirongo ine na barindwi barakorewe ihohoterwa ririmo irishingiye ku gitsina ubwo babaga bigishwa ibijyanye n'umuziki muri iri shuri abantu mirongo ine n'icyenda nibo bakekwaho gukora ibyo byaha uwashyizwe mu majwi cyane muri iyi raporo uh, n'ubwo we yahakanye kuba hari ibyo yamenye ni George Ratzinger umuvandimwe wa Papa Benedicto wa cumi na gatandatu wayoboye kiliziya gatolika kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu uyu, uyu muvandimwe we ashinjwa kuba atari ataragize icyo akora kuri iri hohoterwa mu gihe yayoboraga iyi korari hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na mirongo itandatu na kane n'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane diyoseze gatolika diyoseze gatolika iyi korari ibarizwamo yemeye, gut, yemeye, yemeye gutanga impozamarira ku bahohotewe bitarenze impera z'uyu mwaka izaba izaba ingana n'ibihumbi makumyabiri na bitatu by'amadolari y'amerika gusa nta cyizere cy'uko abakoze ibi byaha bazabihanirwa kuko hashize igihe kinini bibaye
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru twabateguriye leta ya amerika yafatiye uno munsi ku wa kabiri ibihano abanya-iran n'amashyirahamwe cumi n'umunani zagiza ko bafasha mu mugambi werekeye misile balistique uh, w'igihugu ca iran hamwe uh, no kugira uruhara mu masezerano yerekeye ibigwanisho ivyo vyabaye umunsi umwe inyuma y'uko amerika yasubiye kwemeza ko iran iriko yubahiriza amasezerano yashitseko n'amakungu mu mwaka w'igihumbi w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku mugambi w'ico gihugu werekeye ubuhinga bwa nucleaire perezida wa amerika donald trump yari yanebaguye bikomeye ayo masezerano amerika ibandanya kugira impungenge zikomeye ku bikorwa vya iran mu karere ko mu buseruko bwo hagati bigeramira umutekano n'iterambere muri ako karere ivyo vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika ibihano amerika yafatiye iran bizibira amatungo ayo ariyo yose y'abantu ku giti cabo n'amashirahamwe ashobora kuba ari ku butaka bwayo hamwe no kubuza abanyamerika kugira imirimo y'ubudandaji muri iran yamara ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwamenyesheje ko bwamenyesheje ko inama nshingamateka bwabibwiye ku munsi wa mbere nk'uko bubisabwa ko bwasubiye kwemeza ko iran yubahiriza amasezerano yashyizweko n'amakungu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta ya perezida trump iriko ikorana n'amaleta y'ibihugu bicuditse kugira bibone ko ayo masezerano yubahirijwe neza abategetsi bo mu biro vya perezida bavuga ko aho leta ihagaze ku vyerekeye amasezerano amakungu yashitseko n'igihugu ca iran ari ikibazo kibandanya kwihwezwa perezida trump yatangaje ku buryo butomoye ko yifuza guhinyanyura ingingo zirimwo amahinyu muri ayo masezerano
ijwi ry'amerika niyo mukomeje gukurikira uyu munsi kandi mu gihugu cya afurika y'epfo barizihiza isabukuru y'imyaka mirongo icyenda n'icyenda y'amavuko y'umukambwe nelson mandela abaturage bitabiriye ibikorwa by'urukundo bafasha abatishoboye mu gihe kingana n'isaha n'iminota irindwi cyangwa se iminota mirongo itandatu n'irindwi icyo gihe kingana n'imyaka mirongo itandatu n'irindwi nelson mandela yamaze aharanira guhindura igihugu cya afurika y'epfo imyaka makumyabiri n'irindwi muri iyo yayimaze mu gihome azira kurwanya kurwanya politiki y'ivanguraruhu apartheid muri icyo gihugu cy'afurika y'epfo buri gihe ku munsi we w'amavuko abanyafurika y'epfo barawizihiza cyane ko, ba, ko anafatwa nk'umubyeyi w'iki gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda umuryango w'abibumbye washyizeho uyu munsi w'itariki ya cumi n'umunani nyakanga nk'umunsi witiriwe nelson mandela hanasabwa abatuye isi gukora ibikorwa by'urukundo uyu munsi wizihijwe cyane n'urubyiruko rukora ibikorwa by'urukundo hose mu gihugu urubyiruko ruvuga ko nubwo apartheid yarangiye ari inshingano zabo kwibuka abitangiye igihugu barwanya politiki y'ivanguraruhu nelson mandela yitabye imana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ku myaka mirongo icyenda n'itanu y'amavuko imihango yo kumushyingura yakurikiwe n'ibihumbi by'abantu ku isi yose harimo n'uwari perezida wa amerika barack obama wari wagiye kwifatanya n'abanyafurika y'epfo muri iyi mihango tukivuga kuri afurika y'epfo no kuri uwo munsi witiriwe mandela pravin gordon yahoze ari umushikiranganji w'ikigega muri afurika y'epfo yari yirukanywe mu mabanga yiwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu yasavye mu bubaye bwa mbere uno munsi wa kabiri ko perezida zuma atanga imihoho gordon yifatanije n'abategetsi batari bake mu mugambi uri ku butegetsi muri afurika y'epfo african national congress mu mfunyafunyo anc n'abayobozi b'amashirahamwe y'ubudandaji basavye ko zuma ava ku butegetsi gordon avuga ko perezida zuma yotegerezwa kuva ku butegetsi akarekera abandi amabanga yo kuyobora igihugu kugira cubahirize ivyifuzo vya nelson mandela yahoze ayoboye afurika y'epfo n'abo bifatanije hamwe mu rugamba rwo kurwanya intwaro karyanisha imiryango ya apartheid ivyo pravin gordon yahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega muri afurika y'epfo yabitangaje ku munsi witiriwe mandela uhimbaza itariki y'amavuko yiwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na cumi n'umunani abanyagihugu baratakaje icizere bari bafitiye umugambi anc kubera barambiwe n'amarorerwa yerekeye perezida zuma n'ubutunzi bwifashe nabi mu gihugu ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubandanya kubikurikirana kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi kudukurikira mukoresheje adrese yacu ya email ni radiyo yacu at gmail com cyangwa se mukajya ku rubuga rwa facebook aho wandika radiyo yacu mu ijambo rimwe cyangwa se ukajya kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu rwanda umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije frank habineza kuri uyu wa kabiri yiyamamarije mu karere ka kirehe no mu karere ka ngoma mu ntara y'uburasirazuba habineza yavuze ko mu kwezi kwa cyenda akimara gutorwa azakuraho umusoro w'ubutaka abaturage bakwa na leta habineza avuga ko ubutaka ari ubw'abaturage atari ubwa leta ibindi kuri iyi nkuru turabigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asunta kaboyi uri i kigali mu mujyi wa kibungo mu karere ka ngoma frank habineza yiyamamarije kuri stade cya semakamba usibye abantu bamuherekeje baturutse i kigali biganjemo urubyiruko mu mujyi wa kibungo wasangaga abaturage baho barebera kure imyidagaduro yaberaga kuri stade ahari umuziki ugaruka ku byiza by'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije abaturage bake batagera kuri mirongo itanu nibo babashije kwinjira muri stade imbere baza kumva imigabo n'imigambi y'umukandida habineza habineza yabwiye abaturage ko umunsi yatowe azakuraho ubukode bw'ubutaka ni ukuvuga umutekano w'igifu nicyo kintu cya mbere tuzareba mu kwezi kwa cyenda ko tukuraho iriya tegeko ribuza abaturage guhinga ibyo bifuza abaturage bakagira uburenganzira icya kabiri nicyo kijyanye n'ubuhinzi ni ubutaka abanyarwanda basubiza ubutaka bwabo ndetse dukuraho n'umusoro w'ubutaka kuko iyo ufite ubutaka uba ufite igihugu uba ufite aho utuye twemera yuko ubutaka twabuhawe n'imana yacu yaremye u rwanda ko ari gakondo tutagomba kubwishyurira ari ubwacu ariko ubu mu rwanda turabukodesha kuri leta buri muntu wese ufite icyapa cy'ubutaka usanga hari imyaka makumyabiri n'itanu ni mirongo ine n'icyenda cyangwa mirongo icyenda n'icyenda kuvuga ngo nyuma y'iyo myaka leta ishobora kubwisubiza igakora ikindi kintu reba ufite sogokuruza wawe aruhukiye muri ubwo butaka ukazasanga ejo bundi baza kubikuraho habineza yanavuze ku kibazo cya mituweli avuga ko umuturage atanga amafaranga ye bigoranye ariko yajya kwa muganga ntiyubahwe ni umugambi washimishije abaturage bake bari bitabiriye kumva ibyo frank habineza abazaniye hari ukuntu ubu tubaho bakadusubiza inyuma sibyo kubera ko kuri mituweli ukaba utishoboye uri umukecuru bakwishyura ku cyiciro cya gatatu kandi wishoboye kandi wishoboye kandi amafaranga ntayo uzabona ikindi yamindurira njyewe ni iterambere nyine ry'umuntu abona kandi noneho tuweri kubera ntabwo twishoboye dushyize mu cya gatatu nta murima ngira nta n'abantu tugira ubukungu ariko kwasohotse tumeze uko rero muri make nta mituweri z'abantu bagenzi habineza yanavuze ko bazashyiraho ikigega kigoboka abantu bananiwe kubona mituweli kandi ko bifuza ko abanyamuryango ba mituweli bazajya bafashwa kujya kwivuza hanze mu gihe bibaye ngombwa uyu mukandida yavuze ko yifuza guteza imbere imiti ya gakondo ndetse n'abaganga gakondo kuko usanga bagenda basuzugurwa habineza yavuze ko azahagurukira kurwanya ikibazo cy'inzara uyu muyobozi avuga ko azakuraho politiki yo guhuza ubutaka kuko yabujije abaturage guhinga ibyo bifuza bagahatirwa ibyo bahinga kandi batishimiye frank habineza yijeje abaturage ba kibungo ko yifuza kuzongera amazi mu gihe azaba yatowe yavuze ko u rwanda rwugarijwe n'ikibazo cyo kubura amazi meza yatanze urugero aho ijerekani y'amazi isigaye igura amafaranga magana atanu cyane cyane mu mujyi wa kigali habineza wari umaze iminsi ibiri yiyamamariza mu mirenge inyuranye yo mu ntara y'iburasirazuba yavuze ko bitamworoheye na gato twatangiye mu karere ka nyagatare aho twari tuzi ko tubikora inama dusanga ntaho twakoreye aho twagiye gukorera dusanga atari ahantu habereye ndetse ari hafi y'irimbi biba ngombwa yuko gahunda yacu tuyihagarika uyu munsi twazindukiye mu karere ka kirehe nimugoroba twari twabonye leta tubwira ko tudashobora kuyihakorera ku buryo iryo joro byasabye ko duhindura ahantu turi bukorere nuko ikibazo cyabaye ishuri ryohereje abana bato benshi cyane benshi cyane abana baza gukora icyo twavuga nka sabotaje umuntu avuga ati green party oya abana kuvuga ngo oya oya oya ugasanga benshi cyane buri kantu kose twavuga ngo oya oya ugasanga nyine abana bari bafite briefing cyangwa se umuntu bababwiye frank habineza yavuze ko nubwo bagenda bahura n'ingorane ariko badacika intege uyu mukandida avuga ko hari n'aho bajya inzego z'ubuyobozi zikabafasha gusa yagize n'icyo avuga ku bwitabire usanga ari buke bw'abaturage baza kumva imigabo n'imigambi yabo icyo twamenye hariya kirehe ni uko hari abantu babujije abantu bacu kuza bakohereza abana abantu bakuru babujijwe kuza ahubwo boherezamo abana abana nabo baje gukora gahunda ya sabotage ahandi hano twarakoze sensibilisation ndetse twazengurutse n'umujyi abaje barahagije ntabwo dushobora kurekeraho tuzakomeza guhangana nabyo kugeza kwiyamamaza kurangiye kuko icyo tuzi ni uko abanyarwanda badukunze kandi ko bazadutora mu gihe umukandida habineza frank yari mu karere ka kirehe na ngoma mu ntara y'iburasirazuba umukandida wa fpr inkotanyi paul kagame yari mu karere ka ngororero na muhanga naho umukandida wigenga philippe mpayimana yagiye mu karere ka nyamasheke gusa ntibyamukundiye kuko ubuyobozi bwavuze ko atabasabye uburenganzira uyu mukandida yakomeje mu murenge wa mahembe naho ni mu karere ka nyamasheke mu ntara y'uburengerazuba asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba urakoze asumta kuri iyo nkuru naho ku nkuru yerekeye uburundi umugwi wo mu nama nshingamateka wamaho ujejwe ibibazo by'umutekano wagiriza bamwe mu bakozi b'igisata ca onu kijejwe ibibazo by'impunzi ko ari bo batuma abarundi bahungira mu bihugu bibanyi cegera c'uyoboye uwo mugwi yabashikirije uno musi wa kabiri abashikiranganji ba leta bajejwe umutekano no kwivuna abansi bari bitavye ubutumire bw'inama nshingamateka ido nido twumviriza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanka ariko ashikiriza icegeranyo c'umurwi wo mu nama nshingamateka wamaho ujejwe gukurikirana ibibazo by'umutekano icegera c'uburongoye uwo murwi yashikirije ko amakuru baronse ku rubuga afise ivyo avuga ku bakozi b'igisata ca oni kijejwe impunzi kw'isi hcr bamwe muri bo umushingamateka venant hatungimana abagiriza ko ari bo bahamagarira abarundi guhunga ko hari abantu bahunga bahenzwe n'abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr bababwira ko bazokwakirwa neza hariho imiryango usanga iba mu burundi no muri tanzaniya ku buryo habaye agakoma baca basimbira tanzaniya bakagaruka bumvise bigenze neza hari rero uruja n'uruza rudasanzwe rugoye gukurikirana bivanye n'abajejwe umutekano badashobora gukwira hose eka n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka joki n'iciteretse yunganira icegera c'umukuru w'uwo murwi wo mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo by'umutekano ku bijanye n'uruhara rw'abakozi ba hcr mu ihunga ry'abarundi afise icyo asaba bo vyega bashitse iyo bahungiye bavuga ko mu burundi bicika kandi bagiye bamwe bahunze ubukene nk'uko babishikirije canke bagenda bakurikira ka gafashanyo bahereza hariya ivyo rero gace bitwesekaza umutekano canke ukubona agashusho k'uburundi kuko bavuga ko bicika nashaka niyo umushikiranganji ajejwe umutekano yobona murana n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati bagakoranya no muri HCR kugira ngo iyo ngendo ihagarare umurwi ujeje gukurikirana ibibazo by'umutekano mu nama nshingamateka usanga guhungabanya umutekano ukuvogera urubibe no kwaka ubuzima abarundi byarakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda icegera cy'uwo murwi wamaho wo mu nama nshingamateka umushingamateka vena hatungimana yabajije abashikiranganji b'umutekano no kwivuna abansi ikiriko kirakorwa bimaze kwibonekeza kenshi ko hari ukutumvikana hagati y'igihugu cacu n'igihugu c'u rwanda kubera gupfa urubibe mu gace ka sabanerwa mu ntara ya ngozi hamwe n'amabayi mu kibira abasoda b'u rwanda bakaba bamaze kwica abarundi babarashe n'inkoho ko hashinzwe umurwi uhurikiyemwo abaserukira ibihugu vyose umuti wo gushinga uburimbi bugabura ibihugu vyose ugeze hehe ko abaraswa n'abasoda b'u rwanda bivurwa ko baba barenze urubibe vyoba ari vyo canke ni umubano mubi ariko yishura kuri ivyo bibazo bitera umutekano muke ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda umushikiranganji wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba aremesha ababa ku rubibe mu mvugo yakoresheje emmanuel ntamvukiye avuga ko igisirikare c'u rwanda kidateye ateye ubwoba afatiye kuri kahise ikibazo kijanye n'abenegihugu badafise umutima utekanye hariya mu za mabayi kubera umutekano muke baba bafise ubwoba yuko abanyarwanda bazogira ico babakojeje je ndibuka nk'iparena intara ya cibitoke barakimbatije hariya mabayi kandi narababwiye nti nibatekane bareme ku mutima hariya abanyarwanda icyo nababwira ni uko batinya abasoda b'abarundi kandi n'akahise karabigaragaza nta na rimwe abanyarwanda bateye uburundi ngo bagende impore izina ryo mu kirundo rirabigaragaza ni intambara yabaye hagati y'abarundi n'abanyarwanda byarabaye aho hari ibirundo by'abari kuri urwo rugamba aroni batekane nobahamagarira gusa bubahiriza akamo leta yabateye ibicishije ku bajejwe intwaro yuko bogira disipurine nk'iy'abanyarwanda bafise hariya hakurya iyo nyishu y'umushikiranganji w'umutekano ku kibazo cy'umutekano kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda isa niyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu minsi iheze yabwiye ijwi rya Amerika ko abamusotora mu myiyerekano yatunganijwe ku butaka bw'u Burundi abayitavye bavuga ko bazomumesa ko hari umurongo ntarengwa Evariste Nziko Banyanka Bujumbura ijwi rya Amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
abarundi birukanwa mu gihugu cy'u rwanda baragira ikibazo cyo gushika iyo baturuka bamwe muri bo bacumbika mu mihana yegereye umupaka abaganiriye n'ijwi rya amerika bavuga ko badashobora kuronka itike yo kwiyunguruza kubera birukanwa ataco bafise umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko hagikenewe ikigo cyo kwakira abahunguka n'abo barundi birukanwa imbere yo gushikanwa iwabo ni nkuru bimenyesha amakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze haracindwi zirenga zibiri abarundi baba mirongo ibiri birukanywe ijwi rya amerika ryashyitse ku mutumba wa bwibikara uri muri komine ya busoni rihasanga abarundi bagera kuri babiri bahacumbitse inyuma y'iyo minsi yose bamaze birukanywe uwo mutumba bacumbitse ko uri ku rubibi rw'uburundi n'u rwanda co kimwe n'abandi benshi bamaze kwirukanwa bavuga ko bahogwa kuba badafise ivyangombwa bibarikurira kuba muri ico gihugu twebwe baraje baradufata badufata tugiye kugemurira abarwayi bagiye kubyarira mu bitaro abagore bacu baradupakira batujyana guhigisha abandi barundi abarundi barabahiga batwuzuza imodoka batujyana mu murenge hashize iminsi ngaho nyine icyumweru kigiye gushira bace batwimura batujyana aho bita izaza batujyana muri gereza y'izaza izaza twabayeyo kuva kuri mwinshi ryo kuwa kane badukurayo kuwa gatatu mu gitondo batugeze ahangaha kuri duwani icyo tubwiye nicyo gusa ngo gushaka ibyangombwa abangaba n'abavandimwe twarabanye igihe kinaba igihe kirekire naje imbagana mbona baranyakiriye abo barundi babiri bavuga ko vyanse ko babandanya iyo bavuka kubera kubura uburyo bwo kwiyunguruza babuze itike kubera badufashe nyine nk'abantu b'ingegera kandi twari dufite aho twari tuba n'abacu bose basigarayo imiryango yacu abana n'abagore bose basigayeyo ubu nta mwenda tugira wo kwambara twaje uku nyine utubona twabuze n'itiki tugeze iwacu turi abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe none mubayeho gute hakubaho nyine n'abavandimwe badutunze nyine twashikiyemo iyo babonye rasiyo baratumenya nk'abantu twarishikiyemo tugana kugira ku mavuko kureba ababyeyi ubu byarancanze ntabwo navana n'amaguru ngo nagerayo basaba intererano kubo bishobora bagasaba no kwegerezwa imiryango yabo yasigaye hakurya ikibazo ufite ni uko nabona nk'icyangiza mu rugo nkajya gusura ababyeyi ko babayeho cyangwa nkabasaba yuko ari nk'ibishoboka bakandira umuryango wanjye nawe nkawubona nkajya kwicara mu rugo ndi kumwe n'umuryango wanjye kuko umudamu yicaye mu bana batandatu bari wenyine nkumva ko bivunanye cyane umuryango bacumbikiye uremeza ko atari ubwa mbere abarundi birukanwa bahura n'ibibazo nk'ivyo umwe mu bagize uwo muryango avuga ko ari ngombwa kwakira umurundi mwene wabo tubonye rero bamaze kuza birukanywe twarabakiriye nk'uko ari bene burundi turasabikanye two dufise twose kuko duke dukihanira bankana icyatubabaje ni kimwe nuko birukanywe badafise abadamu babo bakabasigayo n'abana twari kunezerwa baje bazananye n'abana babo tukaba nta kundi twarabakiriye nyine nk'imiryango icyo tubasabira ni uko uwogira icyo abafasha uwo ari we wese ashobora kwizirika umukanda mu nda akabafasha kandi turizeye neza ko bazoshikira imiryango yabo vuba cyane umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo daniel macumi avuga ko hakenewe ikigo cyo kwakira by'agateganyo abarundi bahunguka mbese twari twaranasabye ko ngaha mu ntara iwacu hobaho ahantu twoza tura turakirira by'agateganyo abahungutse ariko ntikirakunda cyane kubera bisaba ko aya abafashabikorwa bafasha nka za hcr n'ayandi mashyirahamwe yo dufasha hakabaho icyo kigo kugira ngo abahungutse bashike mu mihana batacumukuye cane hariho abaja za muyinga abaja za ngozi abaja za bujumbura eka n'abaja mu makomine yo ngaha nyene mu ntara usanga bashitse ba eh, barushe uwo mutware avuga ko ico kigo coheza kikakira n'abarundi birukanwa abo bose tubona ko vyogenda nk'uko nyene bakabanza bagashikira urabona baza ah, ari benshi eh, bagashikira ku mupaka eh, nivyo ah, hariho barashika mu mihana iwabo ariko hariho usanga bashitse barushe cane habonetse ico kigo bagashikiramwo bakaruhuka hanyuma hakaboneka n'uburyo bwo kubashika ku makomine ivyo bari vyiza cane bagashika n'agateka kabo keza mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika arakoze jean bosco ndarurinze twerekeje mu rwanda kandi leta y'u rwanda yasezereye abasirikare barenga magana inani barimo abafite ipeti ry'aba ofisiye ndetse n'aba suze ofisiye mu basezerewe bazwi harimo liyetena generale karenzi karaki wamenyekanye cyane mu nzego z'iperereza ndetse na generale jacques nziza nawe wafatwaga nk'umwe mu basirikare bafite ijambo rikomeye mu gihugu ni inkuru y'umunyamakuru uh, sumuta kaboyi w'ijwi ry'amerika uri mu rwanda itangazo rya minisiteri y'ingabo rivuga ko basezerewe hafi ya bose byatewe n'uko bari barangije amasezerano y'akazi abandi basezerwa ku mpamvu zinyuranye zirimo n'iz'uburwayi itangazo ryasohowe na minisiteri y'ingabo rigaragaza abasirikare barenga magana inani basezerewe barimo amazina abiri y'abasirikare bazwi mu rwanda abo ni generali jacques nziza generali karenzi karake nta byinshi byavuzwe ku isezererwa ry'aba basirikare uretse ko byavuzwe ko bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru abandi bagiye ku mpamvu z'uburwayi itegeko rigenga isezererwa mu gisirikare gisirikare ryasohotse umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu rivuga ko umusirikare wo mu rwego rwa generali ajya mu kiruhuko cy'izabukuru yujuje imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko mu gihe impamvu zijyanye n'akazi zisaba ko agumaho icyo gihe gishobora kongerwaho imyaka itanu mu basirikare basezerewe humvikanye amazina y'abasirikare basanzwe bazi mu gihugu generali karenzi karake uyu musirikare ni umwe mu bakomeje gushyirwa mu majwi n'ubutabera mpuzamahanga akurikiranyweho ibyaha by'intambara mu myaka ibiri ishize yafatiwe mu gihugu cy'ubwongereza hashingiwe ku mpapuro mpuzamahanga zashyizweho n'igihugu cya esipanye iki gihugu cyamushinjaga kugira uruhare mu rupfu rw'abaturage ba esipanye bakoreraga umuryango medicus mundo ifatwa ry'uyu musirikare ryakuriye ubwumvikane buke hagati y'igihugu cy'ubwongereza n'igihugu cy'u rwanda jenali karenzi karake yari umujyanama w'umukuru w'igihugu yamenyekanye cyane kandi ubwo yari ayoboye inzego z'iperereza ndetse akaba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo nyafurika zibungabunga amahoro mu gihugu cya sudani undi musirikare wasezerewe ni generale jacques nziza nawe ni umwe mu basirikare byavugwaga ko bafite ijambo rikomeye mu gihugu kimwe na mugenzi we karake jacques nziza nawe yakunzwe kuvugwa mu byegeranyo byinshi bisorwa n'imiryango mpuzamahanga ibashinja kugira uruhare mu bikorwa byahungabanyaga uburenganzira bwa kiremwamuntu nubwo leta y'u rwanda ndetse n'igisirikare cy'u rwanda kitahwemye kwerekana ko ibi ari ibinyoma asubita kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
imbere y'uko dusazura ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha dusubiye tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yagirije uno munsi ku wa kabiri abademokarate n'abarepubulika bakeya ni inyuma y'uko akigoro ka nyuma k'abarepubulika ko gutunganya gushasha uburyo abanyamerika bivuza kananiwe kugira icyo gashikako twababwiye ko kandi umunyamategeko w'umudage yurich weba yatangije raporo nshya ku kibazo cy'ihohoterwa muri kiliziya gatolika iyo raporo ivuga ko abana b'abahungu barenga magana atanu bakorewe ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina mu budage hagati y'imyaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'itanu n'imyaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo
leta ya amerika yafatiye uno munsi kuwa kabiri ibihano abanyayirani n'amashyirahamwe cumi n'umunani yagiriza ko bafasha mu mugambi werekeye misile balisitike z'igihugu cya iran hamwe no kugira uruhara mu masezerano yerekeye ibigwanisho naho mu gihugu cya afurika y'epfo twabwiye ko uyu munsi afurika y'epfo yizihiza isabukuru y'imyaka mirongo icyenda n'icyenda y'amavuko y'umukambwe nelson mandela abaturage bitabiriye ibikorwa by'urukundo bafasha abatishoboye mu gihe kingana n'isaha n'iminota irindwi cyangwa se iminota mirongo itandatu n'irindwi inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fazel yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo afatanyije nanjye ernest ugeziwe ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kuryoherwa na gahunda radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika yabateguriye